Tuniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii lamaa wadhakka akka sa'aatii saddeet meetira baandii kudhanii sagalee digdamii lamaa fi digdamii shan irratti Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsuun kaarraa kun ammaantan jalqaban. roobii hagayyi soddoon barii kum lamaaf kudhanii torbaati isaanii raadonii vii'oo'ee teessoo mootummaa ameerikaa waashingtan diisii irraa caqasuu jirtaniif cufaayyuu naga san gaafachaa ooliin qa'ee nagaa jennaan soora halakeeti.
Kan oduu dubbisummaa ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan magaalaan Hiwusten obomboleetti jandooroobaa makateetti bu'aa ture keessaa har'a xiqqoo hara galfattee jirti jedhama oduu keessatti qabna.
kanumirratti manneen kuma hedduurra bishaan faca'anii nama kuma hedduutti baqatee maatii hedduutti olodeeffachuu jira gammaatti nama kuriin caalutti tanaan lubbuu dhabee bidiruu dhibba lama caalutti bishaan ri'aayitiin nan barbaatu jira godina ameerikaa akka amma jenna aanaalee hedduu keessatti bokkaan guyyaa afur waltaanseetiin roob rakkoo hedduu fiduu jira namni tanirra hafamaan jedha. itti gaafatamaan guddaan yuunaayitid isteet biyyalaatiin dhaaba biyyalaatiin qarqaartu usaid imaltuuf itiyoophiyaa jira itiyoophiyaan biyyi kudhanii lamaan qarqaarsa sagantaa ameerikaan itiyoophiyi gargaraatiin qarqaartu fiid the fiichar jedhan keessa qooda qabaachuu si'aarra labsitti gaafatamaan kunan keenyaan lammeessoo laastikii biyyisii keessatti akka hin hojjanne kalee galgala ajajji seerisiin baafat keessa tokko waan argamne keessaa tokko oduu tasaana nama.
kooriyaa kaabaa misaayila baalaastik jaappaan irra qabdee dhukaasuu isheetiif sababaan shaakala waraanaa dhiyeenya kooriyaa kaabaaf yuunaayitid isteetsi geggeessan ta'uu dubbattee jirti har'a ganama maddi oduu biyyoolessaa biyyattii pireezidaant kim joong un dubbachuu isaanii wabeeffachuudhaan akka gabaasetti yaaliin dhukaasa misaayilaa sun akkuma waraansa dhugaati jedhan pireezidaantichi kooriyaa kaabaa naannawa paasifikiitti dhukaasa sana geggeessuun kan jalqabaa ta'uu ibsanii kan tarkaanfii bu'a qabeessa ta'e ta'uusaa mootummaa guwaam maadheffate ofirraa ittisuudhaafis kan dandeessisu ta'ullee dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzo Ebii fi pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Muunjooyin har'aa telefoonaan dubbachuudhaan dhukaasa misaayilaa Kooriyaa kaabaa torban dabre geggeessite sana balaaleffatanii dhimma kanarratti marii dubbachuutti akka Kooriyaa kaabaa fuuleffattu dhiibbaatti gochuun barbaachisaa ta'uusaa dubbatanii jiru. Golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaas kallattiidhuma sanaan akka tarkaanfiin fudhatamuu qabu ibsa baaseen beeksisee jira. magaalaan hiwusten obomboleettii jandoo roobaa makateetti bu'e ka seenaa keessatti isaamaa ta'erraa har'a xiqqoo hafuura galfattee jirti obomboleettiin jandoo makate sun amma gara biyya ollaa sanaa luuziyaanaatti ce'uusaatu dubbatama garuu roobni dhaabate jechuun rakkoon balaa sanaa dhumate akka hin ta'in dubbatanii jiru bulchaan magaalaa hiwusten silvester terner. Kamisaa guyyoota lamaaf sadiif waan qulqullaa'ee nurraa deemu fakkaata wanni jiru akkanatti itti fufa jennee tilmaamaa jirra kun oduu gaariidha garuu roobni gamaa gamanaan miliyoona tokko kan ta'u gaaloonii miliyoona tokko ta'u gad buusee nurra buufate kun bishaan kun eessatti yaa'a kuusaalee farooleen naannawa keenyaa jiran. guutummaatti lolaa uumaa jiran ammayyuu lolaan lola'uu jalqabee jira guutanii akka isaan lolaa jiran quba qabaachaa jirra kanaaf samiin keenya roobarraa qulqullaa'e jechuun rakkoon martinuu xumurame jechuu miti jechuudhaan dubbatan tarnar yeroo lolaan hammaate kanatti humnoonni baraarsaa hedduun gara sanatti bobba'anii jiran ogeeyyiin kumaan lakkaa'amaniif kanneen fedhii ofiitiin bobba'an namoota balaa sana keessa jiran baraaruudhaaf tattaafataa jiran namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman waldaa kiristaanaa guddaa magaalaa hiwusten keessa jiru keessa dahatanii jiru jedhamee jira waa'ee balaa kanaa sagantaa keenya keessatti namoota achirraa haasofsiisne qabna boodatti deebina. gumiin waliigalaa paakistaan imaammata haaraa pireezidaant doonaald tiraamp waa'ee biyya isaanii irratti baasan irratti ibsa ejjennoo baasuudhaan ibsa pireezidaantichaaf kan jeneraal joon nikolsen ibsa hookkaraaf sodaachisaa ittiin jedhee jira. Pireezidaant Tiraamp hagaya 21 waa'ee Afgaanistaaniif Eeshiyaa gama kibbaa imaammata baasan ennaa dubbatanitti Paakistaan ilaalchisuudhaan jechawwan jajjaboo dubbatanii turan. Paakistaaniif doolaara biliyoona hedduu hedduu baafnaa isheen immoo achi garagaltee shororkeessota nuti waraanaa jirru keessummeessiti jechuudhaan dubbatan. Sanaatti fufee immoo ajajaan waraanaa yuunaayitid isteetsi Afgaanistaan keessaa jeneraal Joon Nikolson televizhiinii Afgaanistaan irratti ennaa dubbatanitti akka hoogganoonni Taalibaan magaalaalee Qaawweettaa fi Peshawar ka Paakistaan keessa jiran ni beekna jechuudhaan dubbatanii turan. Ibsiyaarra gumii waliigalaa Paakistaan baase kun kallattiidhaan lola labsuudha baateeyyuu akka uummanni Paakistaan mirga abbaa biyyummaaf daangaasaa kabachiifachuudhaan cichaan dhaabbatu waamicha godhee jira. Karaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchaan dhaabbata gargaarsa misoomaa sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan USAID Maark Giriin daawwannaa guyyaa lamaatiif Itoophiyaa seenanii jiru. Yeroo uummanni Itoophiyaa miliyoona saddeetii walakkaan caamaaf saaxilamuunsaa ibsamee jiru kanatti daawwannaa isaanii yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti geggeessan bulchaa USAID kun gabaasaa Iskindir Firew Finfinneerraa argamee soraatu dhiyeessa.
Bulchaan USAID kunin armaan duratti Itoophiyaallee hin dhufne ardii Afrikaallee akkanuma yoo iyyuu har'aa Itoophiyaa dhufetti naannoo Somaalee keessa Jijjigaa dhaqee ilaalee sagantaa dhaabbata isaanii achitti uummataan gargaaruullee hedduu irra deddeemee ilaale. Guyyaa lamaan Itoophiyaa ture kanatti Giriin piroojeektii dhaabii Ameerikaa uummataan qarqaar hedduu laalalle. Waan laalan keessa tokko sagantaa pireezidaantiin Ameerikaa yoo HIV AIDS to'achuu fi uummata naannoo sun kee jiru rakkate qarqaaruuf baase pepfaadillee dhaqee laale. Gamkaanin ammoo Itoophiyaan biyyi kudhanii lamaan addunyaa keessa sagantaa Ameerikaan biyya laatiin qarqaartu Feed the Future jedhaan itti dabalamuu si har'a labsiti gaafatamaan kunin. Akka gabaas USAID itti itti gaafatamaan kunin bulchoota mootummaa Itoophiyaallee wal argeeti waan iddurra wal mari'ata. Akka mootummaan Itoophiyaa horii uummataan qarqaaruu fi dinagdee biyyaa guddisuu dabalullee hin jajjabeessaa jedhaabi kunin. Tana maleellee itti gaafatamaan kunin bulchoota waldaa Afrikaalleen wal argeeti wal mari'ata. Marii tana keessaa qooda yuunaayitid isteetsi yookaan ammoo dhaabii isii USAID'n addunyaa keessaa fayyaa ijoollee ka'ima jajjabeesse walqixxummaa dhiiraaf dhalaa guddiseetiin akka namni uf danda'u keessuma nyaataan uf danda'u ijoolleen ka'ima nyaataan uf danda'anillee waan hedduu wal dubbachuuf deema. itti gaafatamaan kunin maark giriin jechuun bulchoota mootummaa doonaald tiraamp filate keessaa nam tokko duraan pireezidaantii inistitiyuutii ripaablikaan dhaaba mirgaa fi bilisummaa addunyaa jabeessuuf falmitutti itti gaafatamaa ta'ee hojjechaa baye. Ameerikaan biyyaa Itoophiyaa qarqaaraan hedduu keessaa tokko keessumattuu iyyuu isii jalqabaati ganna kan qofa doolara miliyoona dhibbi sadiitii fi jaatamii sadii qarqaarsaan kennite ganni dabre immoo qarqaarsa doolara miliyoona dhibbi saddeetii caalaa akka uummatii bonaa fi oolarra dandamatu gargaarsa kennite jedhan Itoophiyaatti nam miliyoona saddeetiitii fi kuma dhibbi shanii gargaarsa eegata itti gaafatamaan USAID kunin rakkoo bonaa Itoophiyaa tana qofaa miti waan hedduu bulchoota Itoophiyaa waliin mari'achuuf deemaa jedha Iskindir Fireew oduu Finfinnee nu erga keessatti.
Haati gaazexeessaa Yuunaayitid Isteetsi Sudaan kibbaa keessatti ajjeesame kan Kiristoofer Allen ilmi isaanii gidiraa namummaa hedduu nama dhukkubsurraa ija deebifachuuf dhiisuu filachuudhaan kan wareegame ta'uu dubbatanii jiru. Gidiraa namoomaarraa fuulachi qabachuu diduun barbaachisaa akka ta'e kan amanu gaazexeessichi Kiristoofer umrii isaa waggaa 26irra eegalee waan itti amanu jiraate oduuwwan seenaa dhala namaa jajjaboo ta'an Yuukireen Sudaan kibbaa biyyoota addunyaa akka biroo keessaa gabaasaa ture. Mootummaa Sudaan kibbaa finciltoota biyyattii gidduutti waraansa sanbata dabre gaafa guyya 26 geggeessame gidduutti magaalaa daangaa biyyattii irra jirtu Kaayaa jedhamtu keessatti ajjeesame Kiristoofer Aleen haatiisaa Jooyis Kiristiyan raadiyoo sagalee Ameerikaaf gaaffiif deebii kennaniin mamii tokko malee wanna hedduu nama gaddisiisuu fi namummaa sana keessa jiru gabaasuuf jecha wareegame jechuudhaan dubbatanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamsaasni caqasaa jirtan kun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti amma immoo Keeniyaa dabarra. Keeniyaan akka biyya ishee keessatti laastikiin hin hojjetamnee fi namilleen ittiin hin fayyadamne seera baafatteetiin kaleessa galgala labsatte. Nami seera kan cabse doolara Ameerikaa kuma soddomii saddeetii yookaan ammoo ganna afur hidhamaa jedhan. Mootummaan naannoo qulqulleessuuf tan tolchee jedha waldaan oomisha laastikii Keeniyaa ammoo tunini taanaani nam kuma saddeettama tahutti hujii dhabaa jedha. Tanirratti galmoo daawwititti Naayiroobii oduu tan nu erge kuno.
manni murtii olaanaa keeniyaa dhimma murtee haala fayyadama pilaastikaa kan ilaallatu murteedhaan jimaata darbe erga dabarsee booda kaleessa galgalaa kaasee seerri kun hojiirra oolaa jira kanaanis keeniyaa keessatti pilaastika oomishuun biyya hambaatiif ciisuu fi darbees baatanii illee argamuun dhorkameera akka seera kanaattis namni yookiin dhaabbati utuu pilaastika oomishuu yookiis fayyadamu argame doolaara ameerikaa kuma soddomii saddeet yookiin hidhaa waggaa afuriiti adabama seerri amma ba'e kun raawwiin isaa akka irratti xiyyeeffataa jiru warshaalee pilaastika oomishan cufuu irratti yoo ta'u. suuta suutas gara nama dhuunfaatti gadi bu'uudhaan akka hojiirra oolu dhaabbanni eegumsa naannoo biyyattii beeksisee jira mootummaan keeniyaa tarkaanfii kana kan fudhate rakkoo balfaa irraa ka'uun qilleensa biyyattii faalaa jiru hir'isuuf akka ta'es himameera haa ta'u iyyuu malee warshaaleen pilaastikaa naannolee biyyattii hedduu keessa jiran waan cufamaniif lammiileen keeniyaa kuma saddeettama ol ta'an hojii isaanii dhabanii jiru dhaabbanni eegumsa naannoo keeniyaa labsii waa'ee pilaastika fayyadamuu dhowwu bara 2007 baasee hojiirra oolchuuf kan ture yoo ta'us mormii waldaa oomishtoota keeniyaa keeniyaa maanufaakchers asooseeshin irraa isa mudateen haga yoonaa duubatti harkifateera waldaan oomishtootaa kunis oliyyannaa isaatiin oomisha pilaastikaa dhaabuun jireenya lammiilee biyyattii hedduu miidha jechuun yoo ammas raawwii labsii kanaa mormu manni murtii biyyattii garuu haala fayyadamni pilaastikaa balfa ta'ee qilleensa naannoo miidhaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan pilaastika fayyadamuun cirumaan keenyaa keessatti akka dhaabbatu murtee dabarseera yoo murteen kun jimaata darbe mana murtii milimaanitti darbu waldaan oomishtoota keeniyaa ammas irra deebiidhaan lammiileen biyyattii hedduun hojiin ala waan ta'anii fi jiruun isaanii ni gaaga'ama darbees mootummaan haga nuti oomishaalee pilaastikaa bakka bu'an oomishnee maamiltoota keenyaaf dhiyeessinutti yeroo nuuf kennu jechuun mormus bernaand iboosoo abbaan alangaa dhadhacha guyyaasanii hin ta'u jechuun murtee kaleessa hojiirra oole kan raggaasisanii jiru. erga labsiin kun kaleessa hojiirra oole asis qaamni hojii raawwachiisan akka raawwii seera kanaa hordofan ajajamanii jiru kanaanis namni tokko dhimma quubsaa malee pilaastikaan waa baatee akka hin deemne dhorkamee jira abdullaziis dhalataa oromoo naayiroobii keessa jiraatudha ergaas naayiroobii dhufee waggaa afur yoo ta'u dukkaana xiqqoo waa keessatti daldalu iislii keessaa qaba innis akka jedhutti pilaastika fayyadamuun fayyaa fi qulqullina naannoof gaarii akka hin taane hime mootummaan biyyattii garuu akka filannootti waan iddoo pilaastikaa fayyadamnu waan hin dhiyeessinee fi namoota galiin isaanii xiqqaa ta'ee fi daldaltoota. akka koo daldala xiqqaan bulan labsiin kun xiqqoo miidhaa jedha act abdullaziis.
Wanni dhiyaate illee hin jiru amma hanga xiqqoo takka waraqaa ka poostaadhaa jira waraqaa poostaadhaan akka poostatti ashagamee dhufee tokko jira isuma saniin kennaa jirtu wanni kun hatattamaan waan dhufeef namnu feestaala ka gurguru jira dukkaa keessa ka meeshaadhaan waa kakannuu jira wanni sun feestaalaan malee waa kannuu hin taane jira. Saniifuu haalaan miidhaa hojii irratti miidhaa qaba.
Indaakt itti aanaan gaggeessaa dhaabbata eegumsa naannoo keeniyaa Chaarlis Sinqulu oomishtoota pilaastikaa keeniyaa keessa jiran irratti akka xiyyeeffatu dubbatu act Sinqulu.
Wale ambao wanatengeneza wale ambao wako na viwanda vya kutengeneza eh, plastiki tungependa kusema kwamba wao ndio target yetu ya kwanza kuhakikisha kwamba hawataweza kutoa ama kutengeneza ya, e, plastiki ambayo tumepiga marufuku kabla haijafikia sasa mwananchi. Tunataka kuhakikisha kwamba kutoka kiwanda hakuna hiyo plastiki. Kama hakuna hapo, hata huku itapungua kote nchini.
kaayyoon keenya inni duraa industiriiwwan biyyattii keessa pilaastika oomishan raawwatanii oomishuu akka dhaaban isaan hordofuudha. Pilaastikni isaan oomishan yoo hawaasa irraa dhaabbate dhugaatti waan kana dhaabuu dandeenya. Egaa wanti guddaan oomishaa fi warra alaa fidan to'achuudha. sana goonaan pilaastikni qilleensaa fi naannoo balfaa jiru jiraachuu hin danda'u jechuudha sichi ind act sinkuulu teekst gabaasi gamtaa mootummootaa akka jedhutti lammiileen keeniyaa ji'atti gara pilaastika miiliyoona 24tti fayyadamu kunis keessumaa magaalli guddattiin biyyattii naayiroobiin balfa pilaastikaan akka xurooftu yoo godhu dhiyeessa foon nyaataa magaalaa naayiroobii keessaas miidhaa jiraa jedhu warri mana foon itti qalan keessaa hojjetan gabaasi qeeraa biyyattii keessa jiran keessaa argame akka jedhuttis garaacha horiiwwan qalmaataaf dhiyaatanii keessatti pilaastikni baay'inaan mul'ataa jira kunis namoota magaalattii foon sana bitanii nyaatan fayyaa isaaniillee hubuu danda'aa jedhu keeniyaan labsii kana marsaa kanaan milkooftee yoo hojiirra oolchite ba'a afrikaa keessaa fayyadama pilaastikaa dhorkuudhaan ruwaandaa fi eertiraa taansitee biyya sadaffoo taati gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmoo daawit naayiroobi.
galmoo daawit naayiroobii galateeffannee waan afaan dabartaan amantaan caqasuu jirtan tun raadiyoon viiyoo sagantaa afaan oromootti qophii teennee jalqabne gara daqiiqa kudhanii afurii tokkiyaanee sirba dabarra ijoollee ofiin taphattutti oolmaaf bultina dhowwe iltiraachaa loon bisaan dhuguun dhoorre sareen ilkaan hin qabne nama dutu mallee jedhama mammaassaan sirbataa kun.
kadhowe istiraachata kuma lumbisaan dulloorree eenii gata sirii beekanii ijoollee bonii dhowwee ijoollee yuufintaa baddadda konumaa bultiinaa dhowwee istiraachata kuma lumbisaan dulloorree. Taafantu malee damma yoonaan biirta tettaani. Waan keessa wallaalanii maaliin isaanii maali? Taafantu malee damma yoonaan biirta tettaani. Naan biira faayatanii dudduuban nama nyaatanii.
tamsaqasuu jirtan tun raadonii voa sagantaa afaan oromoo hatu hoornaat voa niws daat kaam irratti qophiiteen yaad qabdan nu barreessan nu bilbila waan hafedha barramaan ta'an godini teksas ameerikaa keessaa tokko jechuu godina ameerikaa keessaa tokko jechuu dhiyootan akka jajjaba keessa jira bokkaan guyyaa afur wal ta'anseeti guyyaa afuriyyuu caalu wal ta'anseetiin roobe fuula tokko tokkotti bisaan hagojja namaa gahatiyyuu lafaan guuteetiin namni kumi hedduu baqate manneen kum hedduurra faca'ellee bisaan kunin bisaan kun manneen kum hedduurra faca'ane nama kum hedduutti tanaa jedheetiin wal odeeffachuu jira maatii hedduutu wal barbaaduu jirallee tana keessatti qarqaarsi jirullee warra qarqaarsa argachuu jiru waan akka malee nu gammachiisaa jechuun dubbata qarqaarsi uummatee wal qarqaarelleen jedha tan irratti jaalanneen nama balaa tan irra hafe yookaan ammoo tana keessi dabre dubbifte magarumisiis hin deebisa.
balaa jiraattoonni umrii keenya guutuu arginee hin beeknu jedhan kana kan ilaaleen naannoo magaalaa hiustan kanneen dubbisi keessaa tokko obbo habtaamu amanuuti haala mul'atuu fi kan sabaa himaarraa dhagahan naa ibsanii jiran.
namoonni baay'ee gaddisiisu bakka eenyummaan qabachuu hin dandeessu maaliif mana miliyoona tokkoo faa maal faa baasu jedhamee namoonni naannoo sooressaa jedhamee baay'ee jaalatamullee waan tokko nafne eenyuma liqimfame namoota hoo maal gochaa jiru.
amma danda'ame gargaaraa jiru akka hubannoo kootiitti bakka humna namaatii oolidha humna abbootii taa'isaatii oolidha maaliif namoota baay'eedha balaan kan irra gahe daalaatii dhufanii bidiruu namootuma gargaaruudhaaf jedhanii bitan as dhufanii namoonni akkaataa isaan itti nama gargaaran baay'ee bakka humna namoota gargaarsa kennanii oolidha balaanii namoota irra geessu riizarvaayirii gaafa gadhiisanii inni hin guute bakka inni immoo guute baay'ee balaa cimaadha inni geessisu bishaan kuufameedha bishaan kuufame jechuun lafa baay'ee gadi qotaniitu bishaanni hin kuufamaati.
duriyyuu moo Gara- ee gara gaalonni kuma meeqaa fa'idha gaammanni gaafa bishaan guutu inni guuta garmalee gaafa guutu naannoo sana liqimsa bakka. Kaleessas eengaddas gadhiisaniiru maaliif gadhiisanis gadhiisuu baatanis bishaanichi guutee nama fixuunsaan oolu.
teessumni magaalaa hiustan naannoon sun lafa wal qixxaataa jedhu dhugumaa.
Eeyyee dirreedha dirree dirree dirree kubbaa miilaa beektamni akka Eh.
kanaati bakka. Lolaa yoo guutee dhufe bakka inni dhufee argu malee gara inni itti deemu argan erga naannoo sana guutee booda. Bishaanni gaafa yaa'ummaa dhaasaa argitee fila gara natti yaa'esamti inni garuu hin jiru maaliif lafti isaa ol ka'aa miti dirreedha.
amma fakkeenyaaf egaa lafti wal qixxaataa taanaan bishaanichumtu garatti deemuu hin qabu jechuudha.
Amma tokko hin deema ispiidii hin qabu. Deemee dhumuudhaaf immoo torban tokko olfaa fudhachuu danda'an.
Namoonni amma mana keessaa ba'uu hin danda'anii warra baasan immoo garamitti geessaa jiru.
Mana keessa hin bayinaa kan jedhanii fi tokkoffaa konkolaataadhaan bahu konkolaataadhaan gaafa ba'an bishaan keessaa akka dhufu hin beekamu fudhatee soqamu. Namoota immoo bakki isaan itti kuusaa jiranii fakkeenyaaf Joorji Biraawun konvenshin sentaran jedhamu jira. Achitti gara namoota kuma kudhaniidha kan isaan keessumsiisan. Eh, Iddoo tokko immoo Toyootaa sentaran jedhamu jira. Achi nama gara kuma lamaa oliidha fakkaataa fudhatan. Eh, iddoo akkas akkas akkasiittitu namoota fuudhanii keessumsiisaa jiru.
Rakkinni guddaadha jedhamee amma iddoo sanarraa haasa'amu maayin?
Kana booda namoota kana haala isaanitti deebi'anii mana isaaniitti dhaabaman yookaan deebi'anii sarvaayiv godhanidha. Akkan taa'ee ilaalutti namni tokko mana isaa qabeenya isaa amma kana buqqa'ee deebi'ee isaaniin dhaabuun akkanan jedhu kaleessumayyuu galgala kaawuntii haaris kaawuntiin jedhamu jira achitti itti gaafatamaan ta'e dubbachaa jira amma baay'een nu yaaddessaa jiru akkamitti namoonni kun deebi'anii akka ijaaraman yookaan akka mana isaaniitti akkamittiin akka isaan deebi'anii jireenya isaanii isa duriitti akka deebi'anidha baay'ee nu yaaddessu jedhaa turan.
Maaliif manni isaanii qabeenyi isaanii hundumtuu bishaan ni nyaateera.
Eeyyee eeyyee.
Ibsaan hin jiru jedhamaa maal quba qabda?
Bakka balaan sun ga'e sirriidha baduu danda'a. Bakka ibsaan sanaa kan baduu irra ba'ee maal ta'eera manoonni utuu ibsaan haamin lolaan liqimsee gubataniiru. Maaliif bishaanii fi elektiriikiin gaafa wal argatu abidda uumuu danda'u bakka waayiriin isaa tarii banaa ta'ee jiruttinna haala kanaan gubataniiru. Ibsaan iddootti bade jiraachuu danda'a sirriidha. Qilleensis bakki rukutee muki jigee pooliin elektiriikii jigee ibsaa dhaban jiru.
Balaan kun iddoo hin ka'a jedhamerraa fuula deeffatee miidhaa dhaqqabsiiseera. Fira lafa fagootu yaadda'aa jedhanii maqaan isaanii akka hin ibsamne namni gaafatan tokko haala tuun eegamin isaan mudateerraa ka'anii akkas jechuun naa ibsan.
Riichmoondii jedhamti. Riichmoondiin kun Hiwustaniidha wajjin walitti qabamtee jirti. Hiwustaniin akchuwalii balaan hariikeeniin rukutama jedhamee eegamaan turre. Qilleensiin hariikeenii kun kan inni rukute. jimaata galgala naanna'a korpas kiristiis inni maayilii dhibba tokko torbaatamii shan nurraa fagaata. Bokkaansaa garuu nurratti bu'uu jalqabee ture xiqqoodha bokkaansaa yawuu sana gaafa jimaa taate kun kan inni ta'e. Achi bu'ee achi rakkisaa ture nu birra moo bokkaansaa kun xinnootu nu rakkisaa ture amma kana waan sodaachisus miti.
Obomboleetti qaba ture.
Hin qabu nu biratti. Roobuma duwwaadha. Hin caame gaafa qidaame. Gaafa inni caamuun anis kophaa koon ture yaate mana kan koo hojii galteetti halkan achi bultee hojiidhaan hin baay'inaa jedhanii achi turte kophaa koo ta'eetaniin gwaaddanyoota koon koo kanatiyyuu firoonni isaanii biyyaa dhufanii utuun hin gaafatiin tureera. Mana ba'eetaniin mana isaanii deemee xinnuun nurraa fagaataa jalaattaasaa ture nan deebi'a jedheetan yawuun ka'u lolaan karaa cufeera. Mana keessa turre manichichi turuu ture gati kanaaf roobuu isaayyuu hin beeknu turre.
Tole.
Ani dhiyeenya kana xinnoo sarjarii ta'ee gaawwaa nan fudhadhan ture gaawwaa harka kan kooti qabeen jiru.
Silaa liqimsitan.
Inni liqimsadhu narka hin jiru maan qabu fudhachuuti immoo narra jira ture. Akka kanaatu jennu halkan tokko bullee amma gaafa guyyaa lammataa yommuun ilaalu roobuunis lolaanis ittuma dabalaa ittuma dabalaa ittuma dabalaa dhufe.
Isin qorichatuun fudhatin halkan tokko bultaniitu.
Halkan tokko bulee gara guyyaa lammaffaan deemaa jira malee manuma keessa teenye. Ammuun ilaalu sodaachuun jalqabee gara lubbuu kootitti hin deema wanti kun jedhee. Warra imerjensii kana naayin waan waan kan jedhamu sirii waan waan kan jedhamu kana qaxaqaxaatuma oollee bilbilee akka na fuudhanuuf. Kan na caalaa rakkatee jirutu iddoo iddumaallee jira. Jarrisi silkiin isaanii masmariin isaanii hundumtu cufameera rakkoo ta'e baay'isee. Ana booddee namicha faranjii tokko rakkina kan koo kana sitti himne inni hakiimiidha. Garuu qoricha qabatee hin jiru. Qoyyaame waan ta'uu hin danda'u na ilaalaa jedhee gara biraa maal gochuun irra jiraatu hin jedhu achi keessa bahuudhaa fi gara sa'aatii lamaa turre. Amma booddee heelikooptariin na waame imerjensii heelikooptariin dhuftee nurraa dodododododo jetti. Maal jennaan hin barreeyyuudha imerjensiidhaaf dhufan jedhanii funyoo. helikoptara irraa gadi buusanii sirra na baasanii na fuudhanii deeman.
Maaliin ol sin baasan?
Funyoodhaa fi baaskeetiin immoo jirti. Baaskeetii sana keessa na kaa'anii na isaan na harkisanii deeman.
Waan akka guuboo.
Eeyyee eeyyee.
Isa keessa sin kaa'anii funyoodhaan ol sin harkisanii?
Eeyyee.
Sana booda helikoptarri sin fuutee deemte.
Helikoptariin na fuutee deemteetiyyuu ani. hospitaala na geessuun jedhee tanii yaalee ture garuu fuudhanii shaltareetti nagamne naqan.
Lafa nama itti guuraa jiran kanaa jechuudha.
Exactly achi na galchanii achi galee tan jedhamu adaraa ani qoricha argachuun irra jira rakkachaan jira jedhee tan jarri immoo kan dhukkubsataan badaatu jira kan na caalaa dhukkubsatan. Anumaan jedhuun ture.
akka jarri ilaalanitti utuma jedhanoo achi halkan tokko naaf bulchanii gaafa guyyaa lammataa xinnoo dhukkubi kan koo kun mul'isuu jalqabe milikkita tokko tokko.
Egaa amma mana kiimis hin geessuuf rakkina maaltu ture karaadha.
Lakki namni rakkate ana fuuldura kan jiru rakkinni isaa cimaa kan ta'e meeqaaf meeqa. Ambulansiin kun immoo amma kana hundumaatiin ga'ee hin danda'u. Akka kan kootee humna itti dabalanii namni gara biraan immoo gargaarsan argatu.
Namni inni caalaatti miidhame jettan gaa balaa kanaan jechuu keessan miti.
Balaa kanaan ee hundumtuu akkuma kan kooti qabamee dhufeera iddoo iddoodha. Jaarsoliin jiru, ijoollee shifuun jiru, gatii kanaatiif hundumsaanii namni badaan rakkatee gatii jiruudhaa fi kan koo toora toora kaa'anii gara boodaatti na godhani. Rakkinni kan koo amma sana miti yommuu sana. Booddee garuu natti anatti natti jabaachaa turraan ambulaansii makiinaadhaan fuudhanii hospitaala na geessani.
Hospitaala ambulaansiin yeroo dhaqan magaalli lolaa bishaaniin guutamaa miti hin rakkifne.
Ee guutamaadhaan hospitaalli naannaadhuma nu turre sana jira ture hospitaalli. Halkan tokko achi na bulchanii qoricha yaaqoo naa kennanii. An deebi'ee nagaan ta'ee rakkina hin qabun ture.
Isin garuu gaafa jalqaba nama biyyaa dhufe dubbisuu manaa baatan galgala manumatti deebi'een qorichicha fudhadha abdiima jedhuun dhiiftanii deemtan jechuu.
Maala mana kootti hin deebi'e jedhee hin ba'e manaa ba'e bara. Qoricha qabadhee hin deemne nan bulas hin jenne nagaadhuma ture hundumtuu amma sana gidduutti bokkaan hin rooba jedhame yoo roobes immoo karaan hin lolaa jedhee hin eegamne. Garuu wanti gadi bu'aa ture sun roobichi suni waanuma samaa hin cabe fakkaata malee bokkaa isa nagaayyuu miti bara.
Iddoo inni duraan sin geessan sanattoo maal argaa turtan lafa yeroodhaaf nama tursan sanatti.
Inni kan sheltarii gara biraadha inni yahuu sana gara kuma meeqa taaneerra. Ijoollee hojjifoo nama gurguddaa nama dhukkubsataa nama hin dhukkubsanne nama nagaa immoo kan mana isaa keessaa bahee manni isaa lolaa keessa galee taa'uu hin dandeenye akka jedhanuun maatii isaaniitti wajjin kan dhufan nama hedduudha.
Maal nyaatu?
Warri imerjensii fiimaa warri jedhaman kun warri reed kiroosiin nyaati guutee ture rakkinni hin jiru ture.
Maalirra rafu?
Siree qopheessan oolan sireerra iyyuu hin rabne haaree gatiin ture wambareerra hin taa'e malee.
Maaliif aartan?
Maaliifin kan mana kootii ba'ee jedhee takka.
Isin amma kana keessa yeroo dabartan warri manaa keessan immoo lafa jirtan beeku?
Hin beektu galgala sana isheen silkiin kan koo duraa citee silkii hin qabnu nan bilbilaa fi nan bilbilaa fi isheen hin kaastu isheen immoo waan hin mana jirtu fakkaate malee waan akkana waan natti gahe itti hin fakkaanne hojii turaa jedhaniiru hin jaraane. Guyyaa sadii gargar cinne.
Hospitaala sana guyyaa meeqa bultan?
Halkan tokkittidha.
Sana booda eessa dhaqxan?
Ganama nan ka'ee amma immoo kan rakkisaa jiru waa'ee qe'ee kan kooti akkamittiin mana kan koo gaa jedheetaniin mucanna qabuu immoo jalqabe. Ilaallaan gaamma xinnoo karaan hospitaalaa gara mana kan kooti geessu kun bokkaan isaas xinnoo gadi bu'eera lolaan isaas gadi bu'eera namoonni immoo harumaallee naa bilbilaa jiru. an dhufeensi fuudha an dhufeensi fuudha an dhufeensi fuudha kan jedhu namni badaasiif nagaa ture maa akkamitti dhufuu dandeessu adiraa of rakkina keessa of hin galchina anaa jettanii an mana yaalaan jira homaan jedhu jedheetan namoota kadhadhaan jira hin dhufinaa jedha namni sadii al tokko akka isaan itti dhufan hin beeku dhufanii hospitaalaa na fuudhanii karaa meeqaan hin caccabsaniituma mana kootti na geessanii yoo mana dhufu manni kan koo nagaa na eege kan xinnoo na yaachisee ture televizyiiniidhaan raadiyoodhaan kan yommuu dhaggeeffadhu manni kan koo warra lolaan itti gala jedhame keessaa kan expectedii ta'e ture. Warri manaa kan kooti dhuftee mana keessaa na eegaa jirti. Dhufee mana kooti maatii kooti wajjin wal argee galata waaqaatii amma nagaadhaan. Guyyaa lamaaf. Roobicha isa xinnoo immoo miti isa dhugaa sa'uudhaaf yaani roobicha kana argee hin beeku. Amma kan isaanitti jiran namoota lolaan sun qaqqabe keessaa baasuudha malee nama du'eef hin duune barbaaduudha hin jalqabamne hin beennu amma inni ta'u.
Tole lubbuun hafuuf carroomuu keessaniif baga gammaddan jedha yeroo keessan fudhattanii na dubbisuu keessaniif immoo maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.
Ajalaan qophii teenya fixachuu jirra warra balaa kanirraa fi warra teksasii kunneen bagaa irraa haftanii nama hedduutu kana kan kee jira teksasiin tun kan jennu godina ameerikaa gugurdaa keessa tokko alaaska taanteetiin godina lammeessoo ameerikaa tammiti yoo bokkaa bubbee fi karfachuu walti baafatanii taamma bubbeen akka nama rakkisuu jirtu harvii jedhaniini tanatti jira waan jiraammoo feesbuukii keenyaaf qophii teenya gargaaraa keessatti sanitti deebina gamkennaa nagaa keessi nuu bula sagantaa afaan amaaraa jalqaba ammaan tan nuu boroo lagarra.